Yeah. Anybody will watch chess match today, chess match against Aslanfia, you go know see this guy deserves to the start. This Kopama, it deserves to the start for Chelsea. Anybody will watch the match or oh, at that time where they sub am, where they carry and enter, you go know say this guy deserves to the start for Chelsea. For Chelsea current squad, oh, this guy is supposed to enter that squad. anybody will watch the match where well going to say because this guy once this guy enter he do some passes wey be say now, pure pass like he create some chances wey be say he makes sense and he play well He play only twenty minutes or twenty-two minutes and the guy try we know say mm, someone don't enter i think say this guy supposed to enter that team because i no know the benefit of all these players wey chelsea dey use this uh, modric wey be say you go play 16 minutes 17 minutes we no go see anything Where you go do the guy they fear that modric he don't flop the guy they fear modric they e dey fear this chelsea big pass modric e big pass am so made dem start to they use this guy uh, eh, kopama this one don't play for man city even in fact i don't, i don't know where to this one i i no know to this one find come chelsea sef this one like this i don't know where to find come chelsea sef this guy better pass all these Chelsea winger wey dem dey use including Sterling this guy this Kupama still better pass dem because the moment wey this guy enter we see something wey so be say this guy do and then Pochettino e no get anything wey he wan do for Chelsea dem go later sack am before the ending of this year dem go sack Pochettino nothing not anybody fit tell me dem go sack am because you go dey press dey press dey press you e no go dey score Chelsea dey press dey press dey press dem no dey score which kind of football be that one Which kind of football be that one? You dey press, you dey possess, you know they score. Pochettino dey go sack am. Nothing Pochettino wan change for Chelsea. And Chelsea, if they like, make them make them spend trillion dollar, trillion dollar spoon. They no go collect. In fact, if they no go relegation this season self, na God save them. If care is not taken, you go see say Chelsea go relegate this season. With this kind of play wey dem dey play, with this kind of ball wey dem dey play, wey be say dem don play almost ten matches now, na only three na im dem win see football don't change all these small small twenty one twenty one twenty one years of age wey chelsea carry full team all dis yahoo yahoo guys wey dey carry full team Then they buy any player wey they want buy like dem no buy player wey they need Then they buy four four four four una no get anybody wey be ten una no get creative midfielder una no get any creative midfielder una no get any creative midfielder for chelsea You una want dey win game You una want dey win how una how you wan take dey win abeg sef If Chelsea no relegate, I don't know.